ఇది నిజ్మి Jameric. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyongabo ibyo rero byo kuvuga abantu basenyeshe ngo umutekano wabo ntibazowubahiriza uko no gusubiza inyuma abarundi ngira ngo ntituzi icishije inyuma ariko birateye isoni kandi n'ibintu atamuntu n'umwe ashobora kuvyemera no gushyigikira uwo ni onezine nduwimana icegera c'umukuru w'urunani senarede avuga ku butumire umuhuza ku bibazo vy'abarundi yahaye abaserukira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu burundi iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukwako mu kanya kari imbere Emmanuel reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero waramutse neza Rosine
mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika ya, ya, ya centrafrica aho intambara zishobora gusubira kwaduka umwanya uwo ari wo wose nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ishami rya onu riharanira hagati y'akazina muntu kuri uyu wa kabiri zed rad al hussein yatangaje ko agahengwe kari ku mugwa mukuru ibangi no mu bisagara binini binini gashobora guhungabanywa n'intureka ziri mu bisagara bimwe bimwe mwamenya ko mu ndwi iheze abantu bashika ku ijana baguye muri izo ntambara abaharugwa mu bihumbi bakaba bamaze guhunga bivuye ku ntambara ziri hagati y'abayisilamu n'abakristu izo ntambara zarahitanye kandi abasirikare batandatu b'ishyirahamwe mpuzamakungoni baguye mu gitero cyakozwe n'umugwi w'abagwanyi b'abakristu mu gisagara ca bangosu ca bangasu gihana urubibe na repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu banyagihugu bagizwe ahanini n'abapfakazi hamwe n'imfubyi bakaba barakoze imyiyerekano bagana umugwa mukuru mu ntumbero yo gusaba ko leta yohagarika ubwo bwicanyi abantu bane bapfuye abandi batari bake barakomereka mu mishamirano yabereye mu gisagara ca yeyi muri sudani y'umanuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri buramatari w'iyo ntara david yokonga yatangaje ko abasirikare b'igihugu bigije icyo gitero kandi ko inyuma y'umuhingamo agahengwe kari kagarutse muri icyo gisagara abanyagihugu bakavuga ko bavyuwe n'urwamo rw'amasasu yaje azanana mu gisagara ca kageru kiri ku rubibe rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bavuga kandi ko vyabakanze bivuye ko ico gisagara cari kimaze amezi atari make kiri mu mutekano tubibutse ko sudani y'umanuko yugarijwe n'intambara imaze imyaka ine yadutse kubera impari ziri hagati ya perezida salva kiir aramutswe icyo gihugu hamwe n'abo batavuga rumwe iyo ntambara imaze guhitana abatari bake n'abarenga miliyoni zitatu bataye izabo onu iratera ibyatsi izo ntambara mu kuvuga ko zatumye haduka inzara mu turere tumwe tumwe abasirikare bari ba, abasirikare bari bari bagumutse muri mu gihugu ca Cote d'Ivoire mu kiringo cy'iminsi ine bahagaritse iyo migumuko yabo kuri uyu wa kabiri inyuma y'aho bumvikaniye na leta abasirikare bari bagumutse bivuye ko basaba guhabwa agashirukabute bari bemerewe na leta umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Cote d'Ivoire Alain Richard Donoahi yemeje ko ibintu biriko birasubira mu buryo mu ntara zose za gisirikare ziri mu gihugu avuga kandi ko umutekano wagarutse ibiri muri ayo masezerano hagati y'abasirikare bagumutse hamwe na leta ntibyatangajwe yamara amakuru yatanzwe n'abasirikare avuga ko baronse ivyo basaba ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta z'ubumwe za amerika ntibyorohewe kuri uyu wa kabiri mu gihe hasohoka ivyegeranyo vyemeza ko perezida donald trump yasavye james comey aheruka gukomborwa mu mabanga yo kurongora ikigo kijejwe gukora amatohoza ku vyaha FBI ko yohagarika amatohoza yariko arakorwa ku migenderanire ya Michael Flynn ya hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Itangazo ryasohowe na leta ya Amerika rirahakana ivyo vyegeranyo. Ni mu gihe hari impungenge ku bijanye n'uko Perezida Trump yoba yaragerageje guhagarika amatohoza yariko arakorwa na Comey ku vyerekeye uruhara rw'Uburusiya mu matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. inyuma yaho hasohokeye ivyo birego abagize inama nshingamateka ku mpande zose bakaba baciye bihutira gusaba James Comey ko yoza imbere y'ubwo rwego kugira abisigure Comey akaba yari yatangaje mu misi iheze ko atazokwisigura kuri ivyo birego atari hamwe abikoze ku mugaragaro izo mpari zadutse mu gihe hari izindi mpari zari zavutse zivuga ko perezida Trump ashobora kuba yaratanze amakuru yo ku rwego rwo hejuru ku bategetsi b'Uburusiya mu nama y'abahuje mu ndwi iheze abimukira baharugwa amajana baturuka muri afurika baba mu buraruko bwa leta zunze za amerika muri leta ya minnesota bashobora gutakaza ubuhungiro bwa basa- basanganywe bubaha uburenganzira bwo kuba by'agateganyo muri amerika abashika ku bihumbi bitanu nibo baharugwa mu baronkejwe ubwo buhungiro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane bivuye ko ibihugu baturukamwo arivyo liberia guine na sierra leone vyari bibangamiwe vyari vyugarijwe n'ikiza ca ebola abdullah kiatamba umuyobozi mukuru mu gisata kijejwe abimukira baturuka muri afurika muri leta ya minnesota avuga ko abari hagati y'amajana abiri hamwe n'amajana atanu aribo begwa n'iyo ngingo kiatamba amenyesha ko hakiri kare kugira iyo ngingo ifatwe kandi ko bigoye kumenya abamaze gutahuka mu gihu- mu bihugu byabo canke bamaze kuronswa ubuhungiro uko bangana mwamenya ko ubuhungiro abo bimukira ba- bari bararonkejwe bwari bufise ikiringo c'umwaka n'igice bakaba bari bamaze kongerwa ibiringo bibiri kimwe cose cari kigizwe n'amezi atandatu aha ni amakuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye hozini munezero njye nariko ndabashikiriza yamara mugume hafi y'amaradiyo yanyu mugenzi wanje fidel niyongabo agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere ahanje turasubira mu kanya kari imbere mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi inyuma y'igitero cyo ku ikambi y'abasirikare ya mukoni barengutse imbere ya sentare sentare y'igihugu ya muyinga yari imaze kubahebuza ku cifuzo c'uko urwo rubanza rwoburanishirizwa muri sentare ya gisirikare iburanishwa ry'urwo rubanza ryasubiye gusubizwa inyuma kubera umushingwamanza ari muri rwo atabonetse ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean bosco ndarurinzi abasirikare indwi nibo barengutse imbere y'ubutungane muri sentare inkuru y'igihugu ya muyinga kuri uwu wa kabiri abo basirikare bagize umugwi ugira kabiri w'abasirikare bariko barakurikiranwa n'ubutungane inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi y'abasirikare ya mukoni iri mu gisagara ca muyinga umushikirizamanza yabashengeje ku vyaha vyo gushaka guhungabanya umutekano bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho bishira umuriro baheruka kurengutswa imbere y'intahe ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane ariko urubanza ntirwaburanishijwe mu idonido icyatumye rutaburanishwa umushingwamanza aburanira babiri muri abo basirikare yari yasabye sentare kwihweza ububasha ifise ku iburanisha ry'urwo rubanza uwo mushingwamanza yari yagerageje kwereka sentare ko urwo rubanza rwoburanishirizwa muri sentare ya gisirikare mu kubisigura umushingwamanza yavuga ko umusirikare wese afise ipete ryo munsi y'amajoro aburanishwa na sentare ya gisirikare mu gihe akoze ikosa rijyanye no gukoresha ikigwanisho bitari mu mategeko kiretse iyo hagiyemwo n'abatari abasirikare umushikirizamanza yari yabashengeje yari yagerageje kwerekana ko harimo abatari abasirikare mu gufatanya iyo dosiye y'uwo mugwi wa kabiri w'abasirikare n'iy'abo mugwi wa mbere bamaze gucibwa urubanza sentare yaciye ishyira urubanza mu mwiherero kugira yihweze iyo ngingo inyuma yaho sentare yahaguye imenyesha ko amategeko ayiha ububasha bwo kuburanisha urwo rubanza icayongera kuruhamagaza kuri uyu wa kabiri itariki cumi na zitandatu ukwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi abakurikiranwa n'umushikirizamanza bose bitavye mu ntahe y'icese ariko basubiye kutaburana ngomirakiza silivestre n'intwazangabo y'ipete rya liyetena nimubona moyize bari bafise umushingwamanza ariko ntiyitavye uwa mbere yemeye kuburana atawumwunganira uwa kabiri acasaba irindi sango kugira umushingwamanza we azobe yabonetse liyetena moyize nimubona yahora akorera mu ikambi yo ku mukoni iri mu gisagara ca muyinga yavuze ko umushingwamanza we atashoboye kuhashika kubera vyamugoye kwiyunguruza biturutse kw'ikena ry'ibitoro sentare yaciye ifata ingingo yo kungururiza urwo rubanza ku rindi sango uwarahagarariye intahe yavuze ko batoburanisha urwo rubanza igice kandi bose basangiye dosiye abari bifuza kuburana bagerageje gusaba sentare kubaburanisha ikarindira uwasavye umwunganizi uwitwa nizigimana antoine ati umwe wese yaburana ku gatwe kiwe kuko afise ivyiwe abazwa tarasisi niyunge ko acasozera ivyifuzo vya bagenzi be asaba sentare ko yobaburanisha mu gihe atategeko ryoba rirenzwe uwarahagarariye intaya bishuye ko hari aho vyoba nkenerwa hakagira ico babazwa lieutenant moyize ahari canke nawe akagira ico abazwa bahari yongeye kubasigurira ko sentare canke umushikirizamanza babakeneye bari hamwe kugira boroherwe mu matohoza lieutenant niyunge ko yatumye urubanza rudatera imbere imbere yasabye sentare kuburanisha babisabye asigura ko atanaho abavuga canke ngo bamuvuge mu matohoza kuko yafashwe ukwiwe sentare yavuze ko bitokoroha kuronka ukuri batari hamwe umushikirizamanza yabashengeje nawe acamenyesha ko lieutenant moyize avugwa na benshi muri iyo dosiye abari barengukishijwe baciye basaba kuronswa isango rya hagufi sentare icayungururiza urwo rubanza ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo icayemera ko bishobotse rushobora guhamagagwa imbere yaho tubibutse ko abasirikare ba mbere bafashwe muri iyo dosiye bagacirwa urubanza ikibiriraho bamaze kungururiza umushikirizamanza wa parake ya muyinga inshuro zigera kuri zitatu urubanza ruhamagagwa muri sentare yisubiramo ya ngozi ntiruraburanishwa na rimwe umushingwamanza ari muri urwo rubanza yasanze abo aburanira bari mu mabohero atandukanye yo mu burundi acasaba ko bozanwa mu ibohero rya ngozi bakegerezwa aho baburanira isango riheruka ry'urwo rubanza ryari ku munsi wa mbere w'indwi iheze kubera ko ivyasabwe n'umushingwamanza ari muri urwo rubanza bitarakorwa urubanza rwaciye rwungururizwa ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane z'ukwezi rw'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uyu mwaka turimwo imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu ndwi iza iyentebe mu gihugu ca uganda umuhuza mu bibazo vy'abarundi benjamin kapa azogirana inama n'abaserukira amashirahamwe arimwo sosiyete sivile ay'abagore n'abakiri bato baba hanze y'uburundi twumviriza mugenzi wacu edi gwema ubutumire yatanze siko abagize ayo mashyirahamwe babivugaho rumwe dore ko ubwo butumire busaba ayo mashyirahamwe kohereza abantu batari ku rutonde rw'abakurikiranwa na leta y'u Burundi urunani sinaredi rutavuga rumwe na leta ruvuga ko batewe amakenga n'ibiri muri ubwo butumire mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye na onizime nduwimana ikegera cy'umukuru w'urunani sinaredi ayo makuru twayakiriye nabi cyane ko ntibyumvikana ni ukudusubiza inyuma murasanzwe muzi yuko mu minsi iheze abo bavuga ngo barinumbwa n'ubutegetsi bw'ibijumba uhereye kuri jewe nyine dr shaminani leonidas hatungimana busokoza sindwije alex n'abandi igihe dutumye ngo bwira tujye mu biganiro arusha abarundi sinzi bariruhukije ibyo rero byo kuvuga ngo abantu babasinyishe ngo umutekano wabo ntibazowubahiriza uko no gusubiza inyuma abarundi ngira ngo ntituzi icishije inyuma ariko birateye isoni kandi n'ibintu atamuntu n'umwe ashobora kubyemera no gushigikira hari kuri ubwo butumwa nyine abavuga ko bafite imitahe nk'uko bivuze badashobora gutumirwa bakaba basabwe ko bogena ababaserukira ibyo byo mu bivuga ko akazi k'imitahe ntikega umufasha w'umuhuza eka mbere n'umuhuza we wenyine ubwiwe we ategerezwa guhagarara hagati y'impande zibiri zishamiranye kugira ngo inyishu y'ikibazo iboneke iyo nyishu y'ikibazo rero kiba kirigwa niho hazogaragara inkozi z'ikibi n'abatakoze ikibi ababi n'abeza maze bose nimba babyifuza twese tujye imbere y'ubucamanza mpuzamakungu twemera twese izo mpande zibiri umwe wese yishure ibyo yakoze ataguhimanga kandi ahanwe hakurikijwe amategeko y'uburundi n'amategeko mpuzamakungu uburundi bwateye ko igikumu mu bisanzwe ku bindi nabyo nta kuntu byumvikana ko wabafasha b'umuhuza aribo batangura kwemeza imitaka igihugu na kimwe cyo ku isi cyahaye atagihugu na kimwe cyo ku isi cyayihaye agaciro abunganirije n'abahuza mu biganiro by'abarundi aho navuga perezida w'igihugu cya uganda yoweri museveni eka na benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania n'abantu bazi ijya ntara cyane rwose bazi uburundi cyane rwose amakuru ariko atangazwa asa n'uko ibintu byoba bitariko bija mu buryo cyane cyane ku runani rwanyu ibyo bintu birabateye amakenga urunani rwacu nta kibazo rufise nk'urunani ibyo abandi baba bagwibaza ko siko bimeze namba urunani rwacu rurafise intumbero no kugarukana nuko mu burundi amasezerano y'iyarusha atobandanya aho nyangwa ibwizo shingiro ry'uburundi rikaguma uko riri kugeza igihe abarundi bonyine bazokumvikana ko ata hageze yuko basaba bakicara bakavugana ko ku bibazo by'uburundi na cyane cyane bijyanye n'iterambere ata nkondwa ata wigize inkondwa akazi ata uri inyuma y'agasozi ata uri karahirwa n'imitaha atariyo amatwi yadusumira ibiganiro bibera hagati mu burundi eka n'abarundi batari bake hariho akamo kagize iminsi gaterwa cyane rwose kavuga ko n'ibiganiro byaba bibera hanze nabyo nyine byo kwimurirwa mu burundi muriteguriye kubandanya ibyo biganiro mu gihe byorangira yarusha nk'uko byatangajwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu hagati mu burundi nta biganiro nta kiganiro nta biganiro na bimwe biriko birahabera hagati mu burundi hari abantu nkuru nziza n'abiwe bahamagara kwemeza ivyiyumviro yabatumye ibiganiro nyakuri ni ibiganiro bizohuza abomowe abagiriwe nabi n'ababagiriye nabi abahonyanze amategeko n'abaharanira ko amategeko asubira akambikwa umutamana hageza hakaboneka intwara abantu bose bumvikanye ko ishobora gutegura amatora atagiramo agatotezo atagiramo igitsure n'ubundi bube gito nk'uko bibonekeza muri ino minsi iyo ntwaro muvuga yoba ari intwaro y'imfatakibanza izotegeza kuba intwaro y'imfatakibanza intwaro umuntu atavuga wenyine abandi ngo bakoma amashyi mu biganiro rero uko tubyumva muzosaba ko haba leta y'imfatakibanza abarundi bagiye mu matora bo mwoca mubabwira iki muri icyo gihe iyo habaye leta mfatakibanza abarundi bagiye mu matora nabo biba bibaraba ko amatora bagiyemo bagiye mu matora adakurikije itegeko na rimwe unezime nduwimana icegera c'umukuru w'urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye namwe murakoze cyane hagati aho navuganye na bwana makocha tembele ni umufasha mu biro by'umuhuza mu biganiro by'abarundi ambwira ko ikibazo cy'impapuro zisaba guta muri yombi bamwe mu barundi bagomba kwitabira ibiganiro ubu kiri mu maboko y'abakuru b'ibihugu by'akarere ko kandi kiri mu bizaganirwaho mu nama iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ikibazo kijyanye n'impapuro zo guta muri yombi abantu kiri mu biri ku isonga ry'ibizaganirwaho mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu icyo dusaba ni uko ayo mashyirahamwe yatoranya undi muntu utari ku rutonde rw'abashakishwa kugira ngo yitabire inama umuhuza azaba atangamo icyerekezo mu gihe icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti kuko iyi nama itaha nta bintu byinshi bizayivugirwamo twibutse ko hari inama ikomeye umuhuza azagirana n'abantu bose mu kwezi kwa gatandatu twizera ko abo nabo bazatumirwa numva rero bahitamo intumwa bohereza mu gihe dutegereje icyemezo cy'abakuru b'ibihugu kuri icyo kibazo bwana makocha yagize n'icyo avuga ku mutekano w'abazitabira ibiganiro yambwiye ko biri mu nshingano z'umuhuza kubungabunga umutekano w'abatumiwe mu biganiro buri gihe iyo hari inama twateguye umuhuza aba azi ko afite inshingano yo gucunga no kurinda umutekano w'abatumire ibyo turabizi ko ari inshingano zacu umutekano wabo uzacungwa nk'uko bisanzwe nta na rimwe byigeze biba ikibazo kandi ntibizigera biba ikibazo uwo ni makocha tembele ni umufasha mu biro by'umuhuza benjamin mukapa
muri isanga
murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu rwanda ubushikiranganji bujejwe ubuhinga bwa none butangaza ko mu gihugu hataragaragara gushika ubu ibitero bikoresheje ubuhinga bwa none iyo bimaze iminsi vyumvikana hirya no hino ku isi ariko ubwo bushikiranganji bubwira abantu bose bakoresha ivyuma vya ordinateur kwirinda gufungura ibintu vyose babonye ku ma ordinateur yabo cane cane mu gihe batazi aho biturutse ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi mu minsi ishize humvikanye mu bitangazamakuru virusi yiswe wanakiri iyo virusi imaze kugera ku bihugu ijana na mirongo itanu ku isi bivuga ko imaze kugera kuri mudasobwa ibihumbi magana abiri iyi virusi abayikoze basaba amafaranga ba nyiri mudasobwa ngo babashe kongera gusubirana uburenganzira ku makuru abitse muri mudasobwa zabo mu kiganiro ijwi rya amerika ryagiranye na bwana emmanuel habumuremyi umujyanama wa minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga yavuze ko nubwo mu rwanda ibitero byibasiye ikoranabuhanga bitarahagera ariko abanyarwanda bagomba kurushaho kurinda amakuru bashyize muri mudasobwa zabo leta y'u rwanda ibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga yaburiye abanyarwanda uko bakwitwara mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero byifashisha ikoranabuhanga bwana emmanuel habumuremyi ni umujyanama wa minisitiri ufite ikoranabuhanga mu nshingano ze basaba cyane cyane abafite amakuru yabo kureba porogaramu bakoresha niba ari iza kera bakagerageza kuzamura zikajya ku kigero porogaramu z'iki gihe ziriho cyane cyane niba uri kuri windows xp bikagusaba ko wimuka ukazamuka ukajya kuri windows igezweho y'iki gihe ikindi ni uko abantu bagomba kwirinda cyane gufungura inyandiko batazi aho ziturutse hari kenshi tubona ama email menshi aza ariko akenshi ugasanga abantu bose barishimira gukandaho kugira ngo bafungure cyane cyane email ziza ziriho imigereka ibyo twita attachment ikindi gushishikariza abantu gukoresha uh, email z'akazi nabyo bifasha mu kumenya neza ngo amakuru ubonye aturutse hehe ikindi nanone ni ukwirinda gupfa gukurura cyangwa kudownloadinga ni ugukurura ibintu biri kuri interineti nanone utizeye neza uwabishyizeho uyu muyobozi avuga ko abantu bagenda bakwiza iyi virusi basaba amafaranga kugira ngo bakunde basubizwe ibyo baba babitse muri mudasobwa gusa umuremyi asaba abanyarwanda kutazagwa muri uyu mutego kuko hari igihe babasaba amafaranga ariko ntibagusubize ibyawe ukaba uhombye kabiri abanyarwanda basabwa kubika ibyo bakorera muri mudasobwa ahandi hantu henshi kugira ngo ibyo muri mudasobwa ntibigire icyo biba ahandi bibe bihasigaye uyu muyobozi yongeye kuburira abanyarwanda muri rusange n'abakoresha za telefoni ko bose bakwiye kwitwararika dukoresha ikoranabuhanga cyane turagenda twihuta mu kurikoresha hari nabo mwenda batazi ko barikoresha duhereye no kuri telefoni dusanzwe dukoresha mu kurikoresha biba bisaba ko urikoresha kandi ubikoresha ku bintu uzi neza icyo ushaka kuko iyo urikoresha utazi neza icyo ushaka niho ushobora guhurira n'ibyo bintu aba bajura mbyite bakunda kwiba bakoresha ikoranabuhanga cyangwa se abagome bashobora kwangiza ibintu bifashishije ikoranabuhanga kuko ntabwo ari abajura gusa babikora ni aho ngaho umuntu ahurira nabo mu kugenda ushaka kujya ku bintu rimwe na rimwe udasobanukiwe neza iyo ugeze ahantu ukabona ibintu ntubyumva neza biba byiza kugisha inama undi muntu ushobora kuba ubizi hafi yawe mu rwanda harateganywa gushyirwaho ikigo cy'igihugu cyo kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga ubu itegeko rishyiraho icyo kigo ryari mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda minisiteri y'ikoranabuhanga ivuga ko iki kigo nikimara gushyirwaho kizaba gifite ibikoresho n'ikoranabuhanga byo guhangana n'ibyaha nk'ibi mu rwanda ubujura gukoreshwa ikoranabuhanga bwatangiye kuhagaragara umwaka ushize agatsiko k'abajura kagizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kateguye umugambi wo kwiba amafaranga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kakavana muri banki yo mu gihugu amadolari y'amerika ibihumbi magana arindwi ariko polisi yatangaje ko yatahuye uyu mugambi utari yaba ikindi gitero cy'ikoranabuhanga cyamenyekanye ni icy'ibihumbi magana atanu na cumi na bitandatu by'amadolari y'amerika ni ukuvuga asaga miliyoni magana atatu mirongo inani yibwe byoherejwe kwishyurira abanyeshuri cumi na bane b'abanyarwanda biga muri nigeria ibi byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika manda rero adashobora kurenza ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe nibwo ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryatangiye gukurikizwa iryo vugurura ritegeka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi manda imwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ni imyaka ine ashobora gusaba abaturage kumuha iya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza iya gatatu muti biturukahe perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe abamukurikiye nabo nka thomas jefferson james madison james monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa mirongo itatu na kabiri franklin delano roosevelt iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo franklin delano roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho arangije iyo manda ya mbere y'imyaka ine yarongeye ariyamamaza atorerwa iya kabiri irangiye perezida franklin delano roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera hari mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane roosevelt ariko yitabye imana ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu atarangije manda ye ya kane niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wategetse manda zirenze ebyiri nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na kabiri ryandikwa inteko ishinga amategeko congress yaryemeje mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga nshuti z'ijwi rya amerika ikiganiro amerika nacyo uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
inshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.